hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small tin o governor akeredolu don't take another new step my people because governor akeredolu say any fulani herdsmen will be say they won't stay for ondo state say they need to learn how to register their business Will be say dem start to the pay tax e say becos dem no go just fit start to do business wey be say dem no dey pay tax He said even on a shop or anything on a car or im they park worker for on those states. say fulani need to start to dey pay tax They need to register their business They cannot just come to the state and be making business without register their business at the end of the day they're not going to know the direction of di fulani to do something so they need to start to register their business their address where they stay they need to know everything about them He say because if fulani any fulani wey be say dey do business for ondo state wey be say dey make money for ondo state and e no dey e no register im business say dem go do wetin dem go start to dey arrest dem make dem no go dey close their business and governor akeredolu don tell dem dis matter down and none of di fulani go register their business because dem feel say eh na na na na fulani na dey rule nigeria so there will be fulani they no wan register so governor they let them they know say even if you dey do small business wey be say the small business o oh, whether I fetch you many money or be I be no fetch you many money oh you need to register because you say it e no make sense wey be say any fulani could just come to on those state start today start today do business wey be say they no register them and now na fulani people no wan gree register their business because fulani dey feel say if they register say they go know their information anything wey they do their yansh go open They go know where dem dey come from and now fulani come feel see say governor akeredolu wan use dem take make money say dem no wan register the business at all anything wey be say go make dem wey be say dem go even collect their name collect their house address where they dey live They no wan do am and governor akeredolu dey talk say if they no do am they go start to dey pick them. They go start to dey close their business because they no go fit dey for ondo state because ondo state no be for fulani They no go fit dey for ondo state no be say they go dey do wetin They go dey do business and at the end of the day they no dey register their business which e no make sense like that me i like the step wey be say governor akeredolu make because how people fulani go come on those state dey do business dem no register their business nothing nothing dem go dey do as if say na dem get nigeria the rest tribe people dey just be slave to dem which e no make sense like that so the way governor akeredolu dey talk say make dem come as make dem go register but these fulani na dey say dem no go register say the one wey akeredolu they talk now na for im pocket now in own eye they talk make governor akeredolu make you go face in yoruba people make you no face them say they no be they no be yoruba and dis fulani una need to understand say this thing got nothing to do with whether yoruba or no yoruba if you dey any state wey be say you dey make do business you need to register the business how you go go to a person stage you dey do business for there you no register and nothing nothing you just carry market you just dey sell some of una go get big store some of una go get wetin i dey do now park una car like hundred fifty car put for one place nothing no tax nothing nothing i dey pay so the way governor akeredolu don do now say okay o oh, make dem start to dey do wetin make dem start to dey register their business make dem start to dey do the right thing for their business and now na dem dey complain say dem make governor akeredolu make e go face yoruba people say dem no be yoruba then if una no be yoruba make una go back to On our state because if una no be yoruba una come yoruba land and at the end of the day na no dey follow the rules na no dey follow everything wey be say the governor wey dey the state dey talk. if dem put rule down na go talk say na no be yoruba people, make dem go face yoruba people. and if una know say na no go fit do di tin wey be say di governor say make na do then na go go back to una state wey be say una go dey do the business una no go dey do wetin una no go register am because una una dey make money for the state and the state governor govnor tok say okay o oh, fulani people may na come register una no gree register which una suppose to register the business una dey do if una governor na come tok say all the yoruba people wey be say dem dey for eh, una state so make dem go register their business di rest di oda state sef dem go go register dem go do wetin the government talk but na na go talk say the law no go work for fulani You e know they work for na If e they only they work for yoruba and i think yoruba land dey make money so this step when we say govnor akeredolu take It e really makes sense It really makes sense because many of them nobody know their house They no know their address They no get any information about them. nothing nothing if they do people anything when we say they permit people, they silent anybody or they make anything wey be say no just make wey be say no just make sense at all They no get where they wan find them go so if they dey register their business wey be say they register their business so if somebody do something they go still fit dey do wetin They go fit dey get the person so dis fulani dem na me say they know wetin dem dey do because me i believe say i no believe say eh, because wetin me dey think be say i no feel say fulani no because say dem no wan pay tax or they no wan do all those one dem dey run because dem no wan make dem know their information dem no wan put anything that I make dem dey reject dat wey be say governor akeredolu tok say make dem go do and now governor akeredolu tok say im go dey arrest dem one by one anybody wey be say dey do business for ondo state and you no gree go register your business dat mean say dem go get in trouble so di way eh, governor akeredolu na don put di matter down na don put di law down now if they no if the rest olopa pipo o they no come go do another thing o oh, because many olopa wey dey nigeria na then they scatter the rules eh, the law wey dem dey put for ground because many of them go collect money from seriki they will go leave the people wey be say governor akeredolu tok say make dem go arrest if they do am according to the way governor akeredolu tok now be say many of dis fulani they go just carry their bag they go run go back to their state because i know hundred percent say dem no go wan register their business so if uh, governor akeredolu talk say okay oh if na no register we go start to the arrest now. and if the ọlọ́pàá they follow the rules the oh, way we say we they arrest them you know they leave them you know they free them eh, nobody go check the red fulani before they go do it. they go run go back to their state so my people now, this one I me get to talk for this matter so i hear this news not just make a carry am come share am with una make una let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe una subscribe On a bye bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys.